radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda aho turi no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi i Kisoro muri Uganda turi kuri mirongo inani n'umunani ibice icyenda Voice of Muhabura turi kandi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwe akadomo com urubuga musangaho ibiganiro byacu byose ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ingingo z'ingenzi mu Rwanda inzego zishinzwe iby'ubuzima ziratangaza ko imibare y'abandura icyorezo cya Marburg yagabanutse ko muri iki cyumweru nibwo twabonye iminsi itatu aho twapimye abantu tugasanga mu bo twapimye uwo munsi ntawagaragayeho ubwo burwayi bwa iyi virusi uyu ni muganga Sabin Sanzimana minisitiri w'ubuzima mu Rwanda mu Burundi ho Kiliziya Gatolika iravuga ko yiteguye kugira uruhare mu gufasha gutegura amatora ateganijwe muri icyo gihugu umwaka utaha Perezida Joe Biden wa Amerika azasubukura urugendo yagombaga kugirira mu Budage mu cyumweru gishize naho hagati y'Ubushinwa n'ikirwa cya Taiwan hongeye gututumba icyuka cy'urwikekwe ni ukwitegura intambara amakuru arambuye ni mu kanya gato amakuru ku ijwi ry'amerika turahere ko havugwa hirya no hino ku isi inzego z'ubutegetsi mu budage zatangaje ko perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika ategerejwe muri icyo gihugu mu ruzinduko biteganijwe ko azagira tariki cumi n'umunani z'uku kwezi ni nyuma y'uko asubitse urugendo yagombaga kuhagirira mu cyumweru gishize kubera serwakira milton yibasiye amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa amerika ikinyamakuru spiegel cyandikirwa mu budage cyari cyatangaje itariki nshya y'urwo ruzinduko kivuga ko ruzaba rufite isura y'akazi kuruta isanzwe yize abakuru b'ibihugu cyavuze ko hateganijwe inama hagati ya perezida biden na chancelier w'ubudage olaf scholz ndetse na perezida frank walter steinmeier ku wa gatanu w'icyumweru gitaha bakazaganira ku byerekeye intambara muri ukraine no mu burasirazuba bwo hagati isubikwa ry'uru ruzinduko rwe ryabaye mu cyumweru gishize ryabaye nk'irikoma mu nkokora gahunda z'inama yagutse yagombaga kuganira ku byerekeye imfashanyo z'intwaro nshya zigenewe ukraine
washington ijwi ry'amerika inzego z'ubutegetsi muri taiwan zatangaje ko ubwato butwaye indege z'ubushinwa bwarimo bwerekeza mu majyepfo y'icyo kirwa kuri iki cyumweru ni mu gihe igisirikare cy'ubushinwa cyasohoye videwo ivuga ko ubwiteguye intambara muri taiwan ari impungenge ko ubushinwa bushobora gutangira ubushotoranyi bugamije intambara ubushinwa bufata taiwan nk'igice cyabwo ntibujya imbizi na perezida lai chante wa taiwan udakozwe icyo gitekerezo ahubwo akaba umwe mu bari ku isonga ry'ababona icyo kirwa nk'igihugu cyigenga mu cyumweru gishize lai chante yavuze ko ubushinwa nta burenganzira bufite bwo guhagararira taiwan cyokora yongeraho ko bashobora gufatanya guhangana n'ibibazo bihangayikishije isi nk'imihindagurikire y'ibihe ni ijambo ryafashe impande zombi rigaragaza ubwigenge n'ubusugire bw'icyo kirwa ariko rinerekana ko inzira y'ubufatanye ifunguye gusa ryarakaje ubushinwa minisiteri y'ingabo ya taiwan yatangaje ko ingabo z'ubushinwa zirwanira mu mazi zirangajwe imbere n'ubwato liaoning zinjiye mu mazi ari hafi y'umwigimbakirwa wa bashi uhuza amajyepfo y'ubushinwa na pasifika ugatandukanya Taiwan na Philippine yavuze ko zitabura kwinjira mu burengerazuba bwa Pasifika. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu kuri iki cyumweru yasabye umuryango w'abibumbye gukura ingabo zabo mu duce tuberamo intambara muri Libane. Netanyahu yavuze ko ingabo za Israel zasabye kenshi umuryango w'abibumbye gukura ingabo zabo muri ibyo bice zivuga ko kuhakorera bizigira ingwate z'abarwanyi ba Hezbollah. Hagati aho abategetsi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeza ko Israel yaba yamaze kwemeza ibice ishobora kugabamo ibitero byo kwihimura kuri Iran iheruka kuyigabaho ibitero bya misile. Televiziyo ya NBC yo muri Amerika iravuga ko ibice Israel ishobora kugabamo ibitero birimo ibikorwa remezo bya gisirikare n'ibitanga ingufu. Akarere k'uburasirazuba bwo hagati muri iki gihe kiteguye ko igihe icyo ari cyo cyose rushobora kwambikana. Intambara hagati ya Israel n'abarwanyi ba Hezbollah bashyigikiwe na Leban na Hamas muri Gaza zishobora gufata indi ntera iran igihugu gikungahaye kuri peteroli cyavuze ko israel niramuka ikigabyeho ibitero izabona akaga gakomeye israel yavuze kenshi ko izihimura kuri iran kubera igitero yayigabyeho tariki ya mbere y'uku kwezi nawe yabikoze mu rwego rwo kwihimura ku bikorwa by'ingabo za israel muri gaza na liban no ku iyicwa ry'abayobozi b'umutwe wa hamas n'uwa hezbollah umunyapolitiki ukomeye mu murwa mukuru w'ubukungu w'ubuhinde Mumbai yarashwe arapfa mu gihe hasigaye ibyumweru bike ngo habe amatora muri icyo gihugu polisi yo muri icyo gihugu yatangaje ko baba sadik w'imyaka mirongo itandatu n'itandatu yarashwe inshuro nyinshi ari hanze y'ibiro by'umuhungu we mu ijoro ryo kuwa gatandatu nyuma aza guhitanwa n'ibikomere by'amasasu ari mu bitaro bya lelavati sidike umaze imyaka abarizwa mu ishyaka rya national congress party yari amaze iminsi yinjiye mu ishyaka rishya ritegeka leta ya maharastra yari aziranye cyane n'abakinnyi b'ibirangirire ba filimi zo mu buhinde kandi azwiho gukoresha ibirori bihenze minisitiri wungirije ushinzwe iyi leta yavuze ko iby'uru rupfu bizakorwaho iperereza ryimbitse mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mujye no kuri wa eshatu radiyo yacu viwe akadomo komu mukurikire aya makuru kuri facebook instagram youtube na x mudusanga kuri viwe radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika mu biyaga bigari duhere mu rwanda aho inzego zishinzwe iby'ubuzima zitangaza ko icyorezo cya marburg kigenda kigabanuka minisiteri y'ubuzima iravuga ko hashize iminsi itatu nta barwayi bashya bagaragazwa n'ibipimo bifatwa naho umubare w'abakize ukaba umaze kuruta uw'ab'iyo ndwara yishe asubuta akabuye nibyo tubwira mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri iki cyumweru minisitiri w'ubuzima dr nsanzimana sabe yatangaje ko ibyavuye mu gukurikirana indwara ya marburg mu cyumweru gishize bitanga icyizere ko iyi ndwara bagenda barushaho kuyihashya ko muri iki cyumweru nibwo twabonye eh, iminsi itatu aho twapimye abantu tugasanga n'uwo twapimye uwo munsi nta wagaragayeho ubwo burwayi bwa iyi virusi Eh, ikindi twabonye muri iki cyumweru ni uko eh, abakize bakomeje kwiyongera bakaba bamaze kuba cumi n'umunani eh, abitabye imana cumi na bane nabyo biratanga icyizere icya gatatu cyagaragaye muri iki cyumweru ni ibijyanye no gukingira gukingira byarakomeje kuri doze magana arindwi twari twabonye zamaze gutangwa kugeza ku munsi w'ejo uyu munsi turakomeza gukingira minisitiri nsanzimana yavuze ko hari inkingo igihumbi zagejejwe mu rwanda kuri uyu wa gatandatu izo zikazakomeza kwifashishwa mu gukingira abaganga barimo kwita ku barwayi ndetse no kuziha abantu bafite aho bahuriye n'abanduye virusi ariko bataragaragaza ibimenyetso byo kurwara minisitiri w'ubuzima akaba asaba abantu bose kwivuza hakiri kare mu gihe bagaragaje ibimenyetso by'umuriro kurwara umutwe gucibwamo ndetse no kuruka kuri ubu iyo ugeze ku mavuriro anyuranye cyane cyane ahavurirwa iki cyorezo usanga harashyizweho ingamba zikomeye zo kugikumira nko ku bitaro byitiriwe umwami faisal nta murwayi n'umwe cyangwa umurwaza winjira atabanje gupimwa umuriro kubazwa ibibazo binyuranye biganisha ku kumenya ko nta bimenyetso bya mariburu byaba bimugaragaraho buri wese umaze gusuzumwa ahabwa icyangombwa kimwinjiza kwa muganga akabona gutambuka minisitiri w'ubuzima avuga ko imwe mu nzira zo kurandura iki cyorezo burundu ari ugutinyuka ukavuga ibyacyo yemeza ko leta y'u rwanda itahagaritse imirimo yo kukimenyekanisha no gukaza ingamba zo kukirinda n'impamvu hatigeze hafatwa ingamba eh, zo guhagarika imirimo n'ingendo mu gihugu eh, n'abinjira n'abasohoka ni uko eh, twabonaga ko icyorezo cyagaragaye ahantu hazwi abahuye n'abarwaye barazwi amarisite turayafite turabakurikirana umunsi ku wundi kuvuga ngo ahantu kiri urakibona ntabwo ari ngombwa ko ujya gutera ikibazo kure yaho turongera rero gushimangira yuko abaza mu rwanda abakorera inama mu rwanda abakomeza imirimo yabo yose babikomeza eh, kuko uko tubibona aho turi gushakira icyorezo ntabwo byabangamira iyo mirimo yindi nubwo leta y'u rwanda itangaza ko imirimo hirya no hino ikomeje uko bisanzwe hari bimwe mu bihugu by'amahanga byatangiye kugaragaza amakenga mu minsi ishize leta zunze ubumwe za amerika yasohoye itangazo isaba abaturage bayo kutajya mu rwanda mu gihe bitari ngombwa ku itariki ya karindwi z'uku kwezi kwa cumi minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika yashyize hanze itangazo igira inama abaturage bayo yo kutajya mu rwanda kubera icyorezo cya mariburu cyamaze kuhagaragara bukeye bwaho ikigo gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo muri leta zunze ubumwe za amerika cdc cyahise gitangaza ko abagenzi baturutse mu rwanda bazajya bapimwa kugira ngo harebwe ko nta bwandu bwa mariburu bafite abazajya bapimwa ni abari mu rwanda nibura mu minsi makumyabiri n'umwe ishize aho izi ngamba zizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya cumi na kane z'uku kwezi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaza ko leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose mu kurwanya iyi ndwara ku buryo buri wese uyifite yamaze kugaragara ubu akaba ari guhabwa ubuvuzi bwihariye mu gihe abo bahuye nabo bamaze gushyirwa mu kato OMS kandi yahamije ko nta bimenyetso byerekana ko iyi ndwara ishobora kuba iri gukwirakwira mu gihugu bityo isaba ibihugu byose kudashyira ingamba zikumira ingendo cyangwa ubucuruzi bugana cyangwa buturuka mu Rwanda aho abantu bahurira ari benshi hari amabwiriza yo kubanza gukaraba intoki mbere yo kwinjira ndetse no kubanza gupimwa umuriro imirimo yakomeje gukorwa uko byari bisanzwe ubundi ubuzima burakomeje ntawamenya ko hari icyorezo mu gihugu kugeza kuri iki cyumweru niba itangazwa na minisiteri y'ubuzima igaragaza ko abantu mirongo itandatu n'umwe aribo bamaze kwandura iyi virusi muri bo cumi na bane bitabye imana mu gihe cumi n'umunani bavuwe bagakira naho makumyabiri n'icyenda baracyarwaye kugeza ubu aho iyi ndwara yaturutse ntiharamenyekana ariko minisitiri w'ubuzima yavuze ko barimo kubikoraho ubushakashatsi kandi ko mu minsi ya vuba bazabitangaza sumutakaboyi ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi tugeze mwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima dutegurwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi ndabasuhuje ndi eugenie mukankusi bashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri iki kiganiro bungabunga ubuzima indwara zo mu mutwe zibasira abagabo n'abagore ku isi nk'uko bitangazwa n'ishami rya oni ryita ku buzima oms abantu bahura n'ingorane n'ibizazane nk'intambara n'ubukene bafite ibyago byinshi byo kwibasirwa n'indwara zo mu mutwe izo zirimo agahinda gakabije n'umuhangayiko udashira inzobere mu buvuzi zivuga ko indwara zo mu mutwe zibasira abagabo n'abagore zijya kuba zimwe nyamara abagabo bakaba badakunze kujya gushaka ubufasha ugereranyije n'abagore uko sosiyete ifata umugabo ndetse n'imyumvire gakondo ya kigabo akenshi bica intege abagabo ku kuba bajya kwivuza indwara zo mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe buracyari ingingo idakunze kuvugwaho kandi ijyana n'akato ku bagabo muri sosiyete nyafurika
stefan odiyambu oluci umucuruzi w'i nairobi avuga ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe byiyongereyeho kumva ari mu bwigunge ubwo yari akiga muri kaminuza yamuviriyemo gucikiriza amashuri binamushora mu bubata bw'ibiyobyabwenge uyu mubyeyi w'abana babiri yibuka uburyo ububata bw'ikiyobyabwenge cya eroyine bwamuteretswa mu ishuri ndetse bumugeza hafi yo kwiyahura got me to a point where uh, the risk of death is no longer weighty nageze ku rwego rwo kumva ko gupfa ntacyo bimbwiye nkumva ari ibisanzwe duhinduka nk'ibinya tugahangara buri kimwe wakora icyo ari cyo cyose utekereje kubera ko ingaruka zacyo ntacyo ziba zivuze is not is not re- is not really relevant ishami rya loni ryita ku buzima oms risobanura ubuzima bwo mu mutwe nk'imimerere myiza mu ntekerezo ishoboza umuntu guhangana n'ibibazo by'ubuzima akamenya ubushobozi bwe akiga neza agakora neza kandi akagira uruhare mu muryango mugari we muganga frank njenga umwe mu baganga b'indwara zo mu mutwe bakomeye muri kenya avuga ko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ku bagabo cyifashe nabi ku isi hose avuga ko imwe mu mpamvu zituma abagabo bazahazwa n'ibibazo byo mu mutwe ari uko usanga badakunze gushyira ahabona ibyiyumvo byabo nk'uko bimeze ku bagore muganga njenga avuga ko muri afurika ho ikibazo gikomeye cyane kurushaho Culturally, our sisters and mothers are allowed bijyanye n'umuco ba mama na bashiki bacu bemererwa bakanashishikarizwa gushyira hanze ibyo batekereza n'imbamutima zabo abagabo ku rundi ruhande bo babuzwa kugaragaza icyo sosiyete yita intege nke ku bw'ibyo iyo uburibwe bw'umuhangayiko iyo uburibwe bw'agahinda gakabije iyo ubwo buribwe nyine bwo kuba uri umuntu bukugezeho sosiyete yacu irakubwira ngo uri umugabo wibigaragaza ihagarareho ubyirengagize kubyirengagiza birumvikana bivuze kunywa inzoga ugasinda kunywa ibiyobyabwenge n'ibindi akato gashingiye ku ndwara zo mu mutwe karacyari imbogamizi cyane cyane muri afurika it's our culture that need to allow umuco wacu niwo ukwiye kwemerera abagabo kwerura icya mbere bakemera kwakira ibyiyumvo byabo by'umwihariko kwiheba n'intege nke ariko icya kabiri ndetse wenda kingana n'icya mbere ni ukujya gushaka ubuvuzi imibare yerekana ko abagabo badakunze kujya gushaka ubufasha ku bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe ugereranyije n'uko bimeze ku bagore kandi umubare w'abashobora gupfa biyahuye ukubye inshuro enye uw'abagore bafite ibibazo byo mu mutwe Oluchi na Njenga bavuga ko Afurika yateye intambwe mu gukemura iki kibazo ariko ibikeneye gukorwa bikiri byinshi
we are so precious and valuable and have a responsibility we need to be in the right mental space we need to be healthy we need to be thinking well and uh, we need to continue to stay well because we are a pillar of the society one of the key responsibilities of a man imwe mu nshingano z'ingenzi z'umugabo ni ukwita ku muryango we no ku baturage be nyamara waba umubyeyi n'umugabo uboneye gusa igihe wabanje kwitaho wowe ubwawe
inzobere n'abakora ubuvugizi barahamagarira isi gukora ubukangurambaga ku kamaro k'ubuzima bwiza bwo mu mutwe ku bagabo no kubashishikariza gutobora bakavuga ku bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bahura nabyo no gushaka ubufasha dogiteri edwin mwinga cokwe ni umuganga w'indwara zo mu mutwe i Mombasa muri kenya aratuganiriza kuri zimwe mu mbogamizi z'umwihariko abagabo bo muri afurika bahura nazo ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwo mu mutwe
imbere mu bwonko harimo sisitemu yitwa ritme sikadiyen ari nayo igenzura ubuzima bwacu bwa buri munsi iyi sisitemu niyo igena uko ubyuka umurava ubyukana urasinziriye se ubushake bwawe bwo kurya ikiba cyose kigengwa n'imikorere y'iyo sisitemu impinduka zibaye kuri iyo sisitemu rero zitera impinduka mu buzima bwawe bwa buri munsi zishobora kugutera kutabasha gukora ukumva nta murava wo gukora cyangwa se kwita ku muryango ushobora kugira ibibazo mu gusinzira ukajya kuryama ariko ntubone ibitotsi cyangwa se ugasinzira ushikagurika hari abashobora kubura ubushake bwo kurya kubera ko nyine hari imikorere y'umubiri yabangamiwe abantu bamwe bashobora kubura ubushake bwo kurya bikabaviramo kunanuka cyane abandi bake nabo bashobora kugira ikibazo cyo kurya cyane bikabaviramo kubyibuha bikabije buri mpinduka iganisha aho ngaho ishobora kuba ari ikimenyetso cy'uburwayi bwo mu mutwe hari kandi ikibazo cy'uburakari ibibazo mu mibanire mu bashakanye no ku kazi ugasanga abantu ntibabasha kugera ku ntego mu kazi niba se ari ku ishuri birumvikana imitsindire ikagabanuka ntibabashe gutsinda neza kandi ikibazo ni uko iyo izi mpinduka zije abantu babari hafi bashobora kudasobanukirwa ko mu by'ukuri ari ikibazo cyo mu mutwe ndetse bamwe bagatekereza ko ari iby'umuntu yigira ko yananiranye bikavamo kumuhana cyangwa se kutamwumva ibi ni ingenzi cyane kubyumva niba hari impanuka ibaye mu migirire ya buri munsi y'umukozi uwo mwashakanye tekereza mbere na mbere ko haba hari ibibazo byo mu mutwe uwo muntu arimo guhura nabyo impinduka mu mimerere uburakari bwa hato na hato no kumva wihebye ndetse iyo bikabije hari ubwo umuntu yumva ubuzima ntacyo bumaze agatekereza kwiyahura ntibaba bashaka kugira uwo babiganirizaho ibyo rero ni bibi cyane ikibi cyane kurusha ariko ni uko ku mugabo aba abifata nk'intege nke turacyari inyuma cyane muri ibi bijyanye n'ubuvuzi bwo mu mutwe kuko ikiba gikenewe ni ugushyira abantu hamwe mu matsinda ku buryo biga gusangiza abandi ibibazo bafite ukabashyiriraho ibindi bikorwa by'ubuzima busanzwe bitandukanye nka siporo inama ibiganiro amahugurwa n'ibindi ntekereza ko ari cyo twita ubukangurambaga ku buzima mu baturage ku buzima bwo mu mutwe nacyo kirahari hasi kubera ko dukeneye abajyanama ku buzima bwo mu mutwe babana n'abaturage dukeneye abahugukiwe n'ubuzima rusange abazobereye mu buvuzi bwifashisha ibikorwa ngiro aba ni abantu babasha gutoza abarwayi babigisha ibikorwa hanyuma binyuze muri ibyo bikorwa bikagenda biborohereza ku burwayi bwabo bwo mu mutwe
abagabo basobanukiwe no kwita ku buzima bwabo bwo mu mutwe ku rwego rungana iki ese ni izihe ngaruka uko abagabo bafatwa mu bijyanye n'umuco bigira ku buzima bwabo bwo mu mutwe ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri nigeria kuri iyi ngingo
abagabo benshi ntibazi uko ubuzima bwabo bwo mu mutwe buhagaze ibyo ntiwabishidikanyaho kandi hari impamvu nyinshi zibitera abagabo nibo batunze imiryango mu ngo nyinshi kandi rero n'imihibibikano y'ubuzima ntituma abantu bita rwose ku mutwe wabo ariko by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe bwabo
ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kiri ku rwego rwihariye ubumenyi ntibuhagije ku baturage kuko abantu bireba ntibarimo kugenda ngo bakore ubukangurambaga bwakabaye bukorwa rero benshi muri twe ntidufite ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bwacu
mvugishije ukuri sinibwira ko abagabo mu by'ukuri bita ku buzima bwabo bwo mu mutwe bitewe n'ibintu byinshi reba uko ubukungu bwifashe ibicantege n'ibindi bibazo byo mu rugo ibintu nk'ibyo
nshingiye kuko mbyumva abagabo benshi muri afurika atari no muri nigeria gusa mu bihugu by'abirabura ntituzi n'uko ubuzima bwacu bwo mu mutwe buhagaze ntitwumva n'impamvu zabyo bitewe n'ibyo turimo gucamo muri iyi minsi abagabo bari kunyura mu ngorane nyinshi ku buryo batanabasha kwitekerezaho none ubwo buzima bwabo ni bwiza
yego abantu bamwe barabizi ariko abenshi ntibabizi kandi icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane kuri buri wese kubera ko nuko ibintu byifashe muri afurika cyane cyane muri nigeria aha turi ni ikibazo kirimo kugira ingaruka ku bagabo muri rusange abagabo ntibarimo kwitabwaho abagabo barahihibikanira imiryango yabo ngo ibashe kuramuka
nibwira ko hagikenewe gukora ubuvugizi bwinshi gusobanurira abantu byinshi ku buzima bwo mu mutwe
niba uyu munsi dufashe ku ijanisha mu bagabo nkurahiye imana yandemye wasanga mirongo icyenda ku ijana byabo bahura n'ibyo bibazo kandi bakaba batabizi niyo mpamvu abantu barimo gupfa cyane abana bo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bafite ibyago byo kwandura indwara ya mpox cyangwa ubushita bw'inkende mu gihe virusi yayo yihinduranyije irimo gukwirakwira kuva mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize umubare w'abarwaye iyi ndwara wariyongereye cyane muri kongo bitewe no kwihinduranya kwa virusi yayo kandi irimo no gukwirakwira no mu bihugu bituranye
kuva ku itariki ya cumi n'eshatu y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine ikigo cy'ubuvuzi cya munigi cyo muri teritwari ya nyiragongo kimaze kwakira abarwayi magana ane bikekwa ko banduye indwara y'ubushita bw'inkende ya mpox muri aya mahema itsinda ry'abaganga rirakora iyo bwabaga ngo rivure abarwayi rinabuze iyi ndwara gukomeza gukwirakwira kashemwa hangi ni umwe mu bantu barimo guhabwa ubuvuzi
ilikuwa najisikia homa homa ya mingi kichwa na luma nari mfite umuriro mwinshi ndetse ndibwa umutwe abavandimwe banjye banjyanye kwa muganga kandi hano abaganga banyitaho umunsi ku wundi
bakanipatia madani kuko nakunywa
abarwayi baravurirwa ku bitaro bikuru bya nyiragongo aho umuryango w'ubutabazi witwa medeya washyizeho ahantu hihariye hafashirizwa abari mu byago cyane kurusha abandi Pierre Olivier Ngajore umujyanama mu by'ubuvuzi mu muryango Medeya avuga ko ikibazo gikomeye cyane
ibintu biteye impungenge hamwe n'abarwayi benshi bamaze kugaragara mu nkambi bitewe n'uko iyi ndwara yandurira mu gukoranaho kw'abantu imibereho yo mu nkambi iratiza umurindi ikwirakwira ryayo bitewe n'ubwinshi bw'abantu
mu rwego rwo guhagarika ikwirakwira rya mpox mu nkambi abakozi barahugura abaturage bababwira ibimenyetso byayo aho bashakira ubufasha n'uko bakwirinda jean kashombo wahunze intambara amaze ibyumweru bibiri afasha abaturanyi be gukumira ikwirakwira rya mpox
naje gutanga ubutumwa ku ndwara ya mpox nabonye iyi ndwara yarakwirakwiye aho dutuye nasabye abavanywe mu byabo nkanjye kwirinda gusuhuzanya bahana ibiganza kwirinda gukoranaho igihe basuhuzanya no gukaraba kenshi intoki radiyo ijwi ry'amerika tugeze umwanya w'ikiganiro kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo tagisi tagisi ya grand lac ngoja kwanza nikutumie na kavideo uone.
Ariko shoferi wakumvise ibyo nkubwira?
Ah, mesie sungue kwanza kidogo, ngoja nijibie rafiki yangu hapa.
Ahubwo ibyo ngibyo aribyo nshaka ko tuvuganaho.
Binini?
Kujya kuri chat kandi utwaye imodoka. Uri mu matelefoni?
Eh bana, mesie, uko na shida gani abiri unafanya ni taxi yangu?
Umva shoferi, icyo ndi kukubwira nuko atari byiza kuko bishobora kudukurura ibyago twese.
Eh, mesie, achia pale, achia pale. Ala, eske mimi nilikulomba avi yako? Mimi nakulomba mashauri.
Ariko se umva niba udahangayitse ngewe ndahangayitse urumva mpangayitse ubuzima bwanjye urimo gutwara gutya eh? kandi ndabizi neza ko nawe uzi ko gukoresha telefone utwaye imodoka bishobora gutera impanuka Eh, hivi lakini huko tu pale kunisumbua tu mkichwa njoo na yu. Eh? Eh, esko kwa mamangu njoo asinambie vile vyote. Eh, unaona mimi niko mtoto au nini? Ah, pardon. Hii gari yangu mimi natembeza miaka na miaka kila siku mimi naendana na unadhani nipate mashauri gani?
ariko ibyo ntibivuze ko ugomba kurangara kandi uri mu muhanda noneho ngo urangarire kuri telefone Monsieur, Eh?
hii ni taksi yangu nasikia eh. Mie na taksi Eh.
yangu tunayuana sana tuko connected. Naweza enda hata eh, inanibeba kwenye nataka na mimi nafunga macho. Wewe usiogope wana.
Um, ubu noneho ni njyewe utwaye ndi umukiriya wawe Ah.
mfite uburenganzira bwo kukubuza gushyira ubuzima bwanjye mu kaga rero ubyumve kandi Ih, menye bato wa muumuro munakuwa kayi lakini eh? munajuna kabi nini munashindikana kabisa Eh, ubwo ibyo bintu ndi kukubwira urumva hari aho bihurira no kuba nkomoka impumuro ah.
ariko urabizi shofe hagarara mvemo sinshaka gukomeza muri tagisi yawe Eh.
hagarara mvemo rwose
gisi unataka Fabio nataka kwanza nyie watu wa muumuro muko tuna ile probleme maki mnataka mujione mupatie mtu Eh.
maordre afe vyenye nyewe mnataka sha wende basi shide kwapi eh.
okay gusa ndagushimira ko wemeye guhagarara akira amafaranga yawe ngarurira Elef. Kamata franga yako. Na Sawa, utoke utoke utoke utoke.
Urakoze Sha, rwose. Eh.
Kama mko hai, unatuma hata misonge tena na rafiki yangu na haiko tena mtandao. Ish. Maki nyie batu misiwe kama mnakuwa kai. Mnashonaka batu ya yulu murejo yote. Toka toka toka toka famio nifunge.
urabeho shofe kandi ndakwifuriza amahirwe masa muri uyu muhanda kuko ushobora kuyakenera
Ah, alo masheri. Eh, yeye mimi nake nikutumie leo jo banduku. Si nilikuwa nisha kutanana na, na, na kimutu kya muumuro kipumba fizme. Ah, ndio kilituma hata make kulikuwa kinanisumbua mu taksi yangu au taona. Meuma vile mimi nakiacha munjia kinatoka kinaenda. Mm. E, e bwana basi mimi sina shida ya wengine ba client. Basi nikakuwa na bahati napata hata wengine ba client pale kwa kufanya. Juu najua kutu- Mama Zambi. Yo. Mama, mama, ma- mama, madame, eske uko nanisikia? Eh, asante Mungu banduko. Eh, Iko omata vile kwa sema. Madame, me- me- me- me- sunge- sungena na wewe polepole ungeangalia mbele ya kuvuka na nawe iyo uraba imbere yawe basazi b'abanyabugo mungena mutwara imodoka nk'abarwayi mu mutwe ase nini unaleta mwenda basi mumia au sikusikia mzuri wari kumana ko turi kuri telefone ivi lakini nyie watu wote mu- muko na shida gani na shie watu wa bugo eh? Muna- munatuchukia eh, hivi hapana mara iko kutuchukia paka ile po ko ninjye baramwishe badakomera komera umushofe uri kwisobanurira iki wowe uyu ko mu makosa we angesha ugwake uri kwisobanura mu bintu bidafasha uri mu mafoto y'ishofe nanjye ubwanjye uzi ko twapfuye ko nakubuzaga kujya kuri cate kandi utwaye imodoka uyu mudamu ntabwo wari umwishe koko umwambura ubuzima ku bintu by'amafoto yawe Eh, mada u- u- urumva umerewe gute wapi ipigende ririko rirava amaraso Tu- tukujyane kwa muganga Eh, muji- mu- mujitie tu pamwanyi wawili Ngoja.
mujitie pamoja kabisa mie tunye muko mnasema ko vibaya Ngoja.
mutakosa ye mi najua Eh, Eh, eh, eh, nyie eh.
nyie watu mnachukia watu ya bugo sana nini najua kabisa kuna shida Eh.
U- u- urumva twebwe turi kukurwanya tukuzizaho ukomoka eh? ibyo bintu by'inkomoko urabiza hano ngo bidufashe iki wowe kandi ukoze amakosa uburyo utwara takisi yawe ntaho bihuriye n'uko uri umunyabugokazi madamu urumva emera ko ibyo urimo gukora uzi neza ko ari bibi byateza impanuka ahubwo ugomba kujya kuvuza uno mudamu imbere y'uko tujya kwa muganga polisi ibanza gushika ngaha sitabyemera wa mugani polisi reka babanze baze rwose nini
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba ni aha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe na jeffrey mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese